turashimire ko mubandanya kumviriza ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mwiriwe gute nshuti bakunze muri kumwe natwe miganiro by'uno munsi hano muri studio y'indwi jewe diane ninahazu na bagenzi banje turi kumwe muhinga bw'ivyuma twabonye twaramutse turabaha ikaze muri muri isanga y'uno munsi rero mugiye gukurikira ku mirongo migufi ya shortwave kuri mwebwe mutwumva muri mu burundi no kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu ku batwumva muri mu rwanda abari uganda mu karere ka kisoro namwebwe muratwumva tankomanzi kuri fm mirongo umunani n'umunani n'ibice icenda ya radiyo ijwi riyobora ku isi hose turi live kuri wezi itatu akaburungu radio yacu voa akaburungu com adrese ya facebook yacu instagram youtube na twitter ni voa radio yacu izo mbuga murazidukurikirana ko mwebwe mutwumva muri nairobi muri kenya n'intara zitandukanye zigize ico gihugu
murisanga muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika icyo ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
njyewe ndi hano kampala uganda
mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
umurwi utegura amatora muri kenya ejo watangaje ko william samuel ruto ariwe yatsinze amatora y'umukuru w'igihugu yabaye ku itariki ya cenda uku kwezi turimwo umurwi uvuga ko ruto yatsinze n'amajwi agera ku mirongo itanu n'ibice bitanu ku ijana raila odinga yarashigikiwe na perezida agiye kuva ku butegetsi bwa kenya uhuru kenyatta nawe akaza mu kibanza ca kabiri ku majwi mirongo ine n'umunani n'ibice icenda ku ijana amakuru adushikire mu kanya ni uko raila odinga yanse ivyavuye mu matora ikigiye gukurikira ni iki uh, kugira ngo ni ukwitura ubutungane ni ukwitura ubutungane ubutungane rero bukaramuka bushize aho umurwi utunganya amatora muri Kenya bukemeza ko bukemeza ko William Samuel Ruto ariwe yatsinze amatora azobaye perezida wa gatanu wa Kenya intsinzi yiwe izoba ivuze iki kuri Kenya mu mahanga mu karere k'ibiyaga bigari turagaruka kuri ivyo bibazo byose twongera turaba ingene amatora yagenze imbere yo kwakira abatumire twabatumiriye kugira ngo baze kudusesangurira aho bari muri Kenya reka tubanze tunyarukire i Nairobi ahari umenyeshamakuru wacu Pierre Claver niyo nkuru kugira ngo atubwire uko umwuka wifashe Pierre Claver niyo nkuru ahi Nairobi mumeze gute
rero neza Diane Herave Nairobi ni amahoro ariko asa n'ayashobora guhungabana umwanya n'umwanya hahungabana gute amabarabara byifashe gute ejo uko hiriwe ugeranije n'uno munsi aho Raila Odinga amaze kuvugira ko atatsinze amatora hari akarusho hari ubudasa ari we yatsinze amatora
izi saa turiko turavugana nayobe muri kenya ni saa kumi n'imwe n'iminota ine urabona ko amabarabara abantu bose bariko barayavamo imiduga iriko iriruka ndabona abantu bariko barataha hari amaduka mu magazi amwe n'amwe bariko barugara harimo imbere n'amafarumasi aho imiti idandarizwa mu bice bimwe bimwe nko muri karitsiye ahitwa masare cyangwa kibera hasanzwe hari abakunda cyangwa abayoboke ba rayira udinga abantu urabona ko bariko bariyegeranya nkaho mberereye muri kino gihe nayitwa mirimani hoho hasa n'ahakiri agahembwe buke buke ariko hariho nk'uwo duheje kuvugana mu kanya mu ibarabara familiya ibintu bishobora kuyangara umwanya n'umwanya inyuma y'uko rayira awudinya amaze kuwushikiriza y'uko atemera ibyavuye mu matora ariko bamwe n'abandi hano bariko barashima y'uko yabwiye abantu ko boguma batekanye
Raila Odinga uravuze ko yabwira yabwiye abantu ko botekana nubwo yemeza ko atari uh, William Samuel Ruto yatsinze amatora hari ico Ruto yoba aravuga inyuma y'ivyavuzwe na Raila Odinga
ntaco um, William Ruto arashikiriza ico yashikirije yakivuze ejo ku munsi wa mbere ku mugoroba umugwi utegura amatora umaze gutangaza yuko ari we yaronse amajwi menshi ku bice mirongo itanu n'ibice mirongo ine n'icyenda ku ijana niho yavuze yuko agiye gukorana n'abanyepolitike bose bari mu gihugu baba abatavuga rumwe na leta yavuze yuko mbere ashimira odinga rayira odinga ko yitwaye neza mu gihe cyo kwiyamamaza akavuga ati nzokorana nawe ati hari abashinga amateka bamwe bo tutavuga rumwe tugiye gukorana hari n'abakenguza amateka yavuze ko agiye kuba nk'uwegeranya abantu bose bita mu gifaransa umuratambure ariko muri kino gihe nta kindi arashikiriza ndetse kuko mvuze mu kanya arayira udinga atavuga rumwe na leta amaze imyaka mirongo irindwi n'indwi y'amavuka akaba arengeje imyaka mirongo ibiri ahatanira arondera kuba umukuru w'igihugu ariko n'ubu bikaba bitamuhiriye uwo yavuze yuko atemera ibyavuye mu matora agahakana yuko umugwi utegura amatora watangaje amatora nyayo wewe yavuze ati ibyabaye n'inamico kanatsinda n'ibyo aba komiseri abantu bane bo mu mugwi utegura amatora kuri indwi bose barawiyongoyemo bavuga ko ibyakozwe mu guseni bari basanzwe barimo bitakurikije amategeko hasigaye batatu bonyine nibo bavuze yuko harimo n'umukuru wa mugwi ibyavuye mu matora ari bizima ariko rayira udinga yavuze ati tugiye gukorera tugiye gukoresha ibyo byashikirijwe na bamwe ku ndwi bari mu muguseni tubitware mu butungane muri sentare ayinyuzwa iyo nayo ikaba babwiza kuyitura mu kiringo c'indwi imwe gusa kugira ngo ibyavuye amatora byemezwe cyangwa amatora asubizwemo rayira udinga yanibukije yuko akibuka ibyabaye mu mwaka w'ibihumbi bibiri n'indwi aho habaye imvururu hano muri kenya abantu barenga igihumbi bakicwa akavuga ati ndanibuka ibyabaye mu mwaka w'igihumbi bibiri na cumi n'indwi aho nyine yari yanze amatora naho nyine agasubirwamo ubu rero muri kenya cyane cyane nk'i nairobi ibintu biruko ariko hari nk'ahitwa mu karere ka kisumu zihagukiye nairobi abantu bamaze guturira amapine n'ibarabara abatwara amamoto bariko barirukanga ariko turiko turabona yuko igipolisi kiriko kirasubiza ibintu mu buryo
bane mu bagize umurwi wa seni wo ngaho muri kenya urimwo indwi bane bariyonkoye bavuga ko ivyavuyemo batavyemera batatu baracariyo amategeko ya kenya yo batomora iki mu gihe ubwinshi bw'abari muri uyo murwi bavuze ko bitagenze neza hama agakosa bagata kurinde ko aribo bari bajeje gutunganya no kuraba ayo matora gapia claver
itegeko ritunganya ritegura amatora itegeko rigenga amatora rarwa electoral hano muri kenya rivuga yuko abenshi mu bagize umugwi seni bemeje yuko amatora yagenze neza ata kibazo amatora ibyavuye mu matora byemezwa ariko ngo mu gihe abenshi ya majorite bavuze yuko ibyavuye mu matora bitakurikije amategeko aho amatora ibyayavuyemo biraheza bikagaragaza bikagaragara yuko atagenze neza ubu rero bamwe nibo benshi mu ba mu ba mu bagize umuguseni donc the quatre sur sept barenga igice bavuze yuko ibyavuye matora batabyemera itegeko rero ryemeza neza yuko ibyavuye matora bidaheza ngo byemerwe ni naho rayira odinga yafatiye akavuga ati nimurabe namwe abarenga igice cy'abagize umuvunyi utegura amatora bariyamirije ibyavuye mu matora ati none mwumva ayo matora yo bayagenze neza bose juliana nicegera umupfasoni icegera tutwara umubiseni hano muri kenya muriyano yahaye abamenyeshamakuru yavuze yuko ikosa rikomeye arishira gutwara umubiseni utegura amatora hano muri kenya akavuga yuko ngo akazi kari katangiye kugenda neza haba mu gutegura amatora no mu kuyaharura mu ntango ariko ngo mu minsi ibiri ya nyuma niho ibintu byagiye gupfira ngo hari ibiharuro bitagaragaye neza iyo byavuye cyangwa bimwe nabyo ngo ugasanga ntibiboneka ko byaharuwe cyangwa bitaharuwe gutyo uwo mupfasoni juliana akavuga yuko umuguseni utabyifashemo neza mu minsi ibiri ya nyuma ari naho ngo amajwi menshi ya raila odinga ashobora kuba yaratakariye cyangwa akanyegezwa atawuzi iyo yagiye kugira ngo ntaharuwe uwo yatwara iyo mu gutunganya amatora ari ku ruhande rwa bane cyangwa ku ruhande rwa batatu
Eh, ari ku ruhande rwa batatu basigaye bavuga ko amatora yagenze neza abagiye eh, ku ruhande rumwe eh, ni umupfasoni witwa juliana icegera cy'utwara uwo mugwi yateguye amatora akaba ari kumwe n'abandi batatu bakaba bane mu gihe utwara uwo mugwi nawe yasiganye na batatu bemeje ko amatora yagenze neza aho uri abanyepolitike batandukanye abamenyeshamakuru muri kumwe mu bitandukanye ngaho mu mirimo yawe itandukanye abasesanguzi abakurikirana politike hagufi bariko baraha ikigiye gukurikira iyahe shusho inyuma y'ivyavuzwe na Raila Odinga n'inyuma y'izo mpaka zibaye mu bagize umurwi utegura amatora seni akenshi uyo murwi mu bihugu vya Afrika wari ukunze gusenyera ku mugozi umwe ukahagarara kw'ijambo rimwe abo izo mpande zitandukanye b'abamenyeshamakuru bakurikirana ibya politiki b'abanyepolitiki baba abasesanguzi bavuga ko igishobora gukurikira ari icaha
icyo nka bose bashima kandi bashira imbere ni uko ubutandukanye na leta Raila Odinga yahamagariye abayoboke biwe cyangwa abanywanyi umugambi wiwe kugumya umutima mu nda bakarindira ibizova muri sentare yubahiriza ibyo bashinzwe cyangwa kuri siteme hano muri kenya icyo nicyo bashyira imbere bakavuga bati ikigiye gukurikira ni uko mu minsi buri mu munsi gushika mu minsi irindwi abatavuga na leta barayira udinga bagiye gutwara ibyemezo muri sentare byerekana yuko amatora yibwe bakavuga bati rero turize neza tudakekeranya yuko sentare ntayinyuzwa izoshira ari ntayishize ikerekana ko nimba ibyemezo Raila Odinga byo kwerekana biba bigaragaza koko yuko amatora yibwe bati nta nkeka iyo sentare izoshira ari ntayishize kuko bafatira ku byabaye mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi aho nk'uko nyene Raila Odinga yari yakoze yavuye mu matora hanyuma amatora asubirwamo uwari umukuru w'igihugu uhuru kenyatta aremera yuko amatora asubirwamo ariko n'ubundi nawe yasubiyemo uhuru kenyatta niwe yavuye agatorwa n'ubu bagira bati naho rayira odinga azo ibyemezo azotanga byo kwerekana ko amatora yibwe amatora agasubirwamo ubugira kabiri agasubira guhatanira mu kibazo cy'umukuru w'igihugu william ruto na raila odinga bati nta nkeka william ruto azoca atorwa nk'uko byabaye mu mwaka w'igihumbi bibiri na cumi n'indwi ariko bakagira bati weyiteni kiri reka turindire turabe gusa icyo bose bose baguma bashyira imbere ni ijambo raila odinga yavuze ahamagarira abanywanyi biwe ati mutekane mugumye umutima mu nda yanongeye ko ati kenya ni igihugu cyacu igihugu cy'abasokuruza ntikizokwemera yuko hapfa umuriro hano muri kenya ahubwo murindire icyo sentare idoshikiriza iyo mvugo yiwe ya kino gihe muri kahise kuko hari haheze haheze igihe kinini kinini Raila Odinga arondera gutwara ico gihugu ca Kenya ntibimuhire kandi kenshi yakunze kuvuga ati vyavuye mu matora ntavyo nemeye ntavyo ndiko inshuro za kabiri zikaba iyo mvugo yiwe guhamagarira abanywanyi biwe ati mwihangane muri kahise yoba yaramuranze ga Pierre Claver
muri kahise ntiyamuranze kuko mu mwaka w'igihumbi bibiri n'indwi imvugo yari ngiyo yaranze ibyavuye mu matora ariko anavuga ati ijambo yakoresheje ati nimuharanire uburenganzira bwanyu no mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi yari yavuze yuko abanywanyi be boharanira uburenganzira bwabo ariko icyo gihe ho nta mvururu zabaye ariko mu mwaka w'ibihumbi bibiri n'indwi habaye imvururu abantu barenga igihumbi baricwa barenga amajana atandatu bahunga igihugu ariko uno munsi bakagira bati iyo mvugo yakoresheje muri kahise uno munsi naho yakoresheje kera yavuga ati banywanyi haguruka muharanire uburenganzira bwanyu ariko uno munsi yagize ati banywanyi nimugumye umutima mu nda turindire ibizoba muri sentare
william samuel ruto ejo amaze gutangazwa n'umugwi utegura amatora muri kenya ko yatsinze afise amajwi menshi yabwiye itangazamakuru ryo ngaho muri kenya ko bena raila odinga hari ico bumvikanye bumvikanye ko uwutsinze n'uzotsindwa bazohana ikiganza bakemeraho intaha ishize hama kubwiwe william samuel ruto ati natsinda nzemera ndanagutumire dusangire icayi tuyage twese tuje ku murongo umwe ruto na odinga hari amakuru mwaba mufise ko hari ikiyago baba bamaze kugirana mu mpisho canke akamesaje baba barungikiraniye kuri ivyo vy'amatora hari ikivugwa mu itangazamakuru ryo ngaho Eh, nta nta makuru dufise ko boba barabonana ariko imvugo ya William nako ya Raila Odinga iragaragaza ko batarabonana kuko yavuze ati tunemere ibyavuye mu matora tunemera n'umukuru w'igihugu yatangajwe n'umugusemi uhengamye ati nico gituma ubu mfata yuko ata mukuru w'igihugu umushasha aratorwa kuko amatora yabaye sinda yemera ni nacyo dutegura yuko kumbure ataho boba baranahurira urabye mbere Raila Odinga ingeneye yaboneka ariko arashikiriza iryo jambo yaboneka nk'umuntu arushe eh, kanatsinda kuva ejo ku mugoroba abantu benshi bari barindiriye icyo yoshikiriza mu mabarabara ah, mu bubare ahantu hose mu ma- aho banywera icayi mu makafe eh, mu masideri kafe n'ahandi hose bavuga bati bose bagumiza uturadiyo ku matwi bavuga bati reka turindire ico bobo bita mutama ari bushikirize hari mbere n'uwatubwiye ejo eh, ati hamwe mutama yatubwira ko eh, twoja mu mabarabara twoyajamwo ari naho rero benshi bafatiye bakavuga bati uno mutwe yababwiye ati ntibaje mu mabarabara nta mabarabara bashobora kujamwo ariko kandi bigaragaza yuko ataho barahurira william ruto na raila odinga kuko raila odinga yavuze ati tuzohurira muri sentare kuburana n'ibyavuye mu matora kuko nabyo nemera William Samuel Ruto, ku ruhande rwa William Samuel Ruto naho abari ku ruhande rwiwe biravugwa ko kenshi ashigikiwe n'urwaruka rwo ngaho onye bobo hari ico barerekana kiza kikurikira ivyatangajwe na mukeba wabo Raila Odinga
Eh, novuga ko hakiri kare ariko ejo ku mugoroba eh, aba- abo mu karere aturukamwo muri eldoret bari bavuze ko baryohewe byabonetse ku mateleviziyo biboneka mu binyamakuru bariko barasenga bari mw'ibarabara bavuga bati imana yakoze imana yadufashije kanatsinda na william ruto azwi ah, nk'umukiritu wo mu idini eh, ry'abaprotesta ari naryo yavukiyemo akanakuriramwo mw'ijambo ryiwe yaravuze ati ibyabaye ni imana yabikoze n'abayoboke biwe mbere ahavuka mu karere ka eldoret ni nabyo bavuga muri kino gihe rero hano i nairobi muri kenya nta baraja mu ibarabara abayoboke biwe ngo ba eh, ngo baserebure canke ba- ba- baryohererwe intsinzi ngo baje mu ibarabara bafite nk'amadarapo canke ikindi ikigaragara ni uko hari agacerere aga- eh, agahengwe ariko nk'uko nabikubwiye tugitangura bamwe na bandi hano bavuga yuko ako gahengwe ako gacerere gashobora guhinduka umwanya n'umwanya Pierre Claver niyo nkuru urakoze reka ndakure ko ubandanye udukurikiranira uko biriko biragenda hama turaza gusubira mu makuru yacu yo hanyuma mu kanya ca nakira abatumire bacu urakoze Pierre Claver niyo nkuru ngaho i Nairobi muri Kenya ubandanye udukurikiranirana ivy'amatora n'ibiza gukurikira inyuma yaho
murakoze cyane nawe diane natwe Ego, bimwe mu byo tubemereye mu makuru yacu ari imbere turaza kubabwira uh, William Ruto Samuel ni umuntu ki uh, ibyamuranze ahanini n'ibyahe mb- turaza kubigaruka ko bikuru na bikuru mu uh, byagiye biraranga ubuzima uh, bwiwe nuko rero reka tunakira abatumire bacu wa kabiri nyuma yo kuvugana n'umumenyeshamakuru wacu Pierre Claver niyo nkuru i Nairobi nakira abatumire baza kudufasha gusesangura byimbitse no kwishura ibibazo vya mwebwe muri ko muratwumva ku maradiyo no ku mbuga ngurukanabumenyi zacu ubu mu bo twabatumiriye rero harimwo bosco ku bwayo ni umurundi akurikirana hafi politike ya kenya hari ku murwa mukuru nairobi bosco amakuru ngaho i nairobi muri kenya
Eh, ndagize mwiriwe eh, aha i nairobi turashima bimeze neza Mhm.
haracyatekanye kiretse icyo kurikira mu nyuma ego ikaze muri muri isanga rero dusangira ikiyago
murakoze Ego Bahati Gislin nawe ari kuri kaminuza ya Nairobi ni kaminuza nkuru Universite de Nairobi ari kwaminuza amashuri y'igice ca kabiri MBA mu gisata c'imigenderanire y'ibihugu n'ayandi makungu Bahati Gislain ikaze dusangira ikiyago nawe muri muri sanga
murakoze cyane diane ego reka mpere kuri wowe Bahati Gislain ivyavuzwe na ibimaze gutangazwa na Raila Odinga wavyumvise ubivuga kwiki yavuze ati ivyavuzwe na Seni sindavyemera jewe amatora mbona atagenze neza narirya ko bane biyonkoye bakavuga ko atagenze neza batatu nabo bakavuga ko yagenze neza wavyakiriye gute wewe
ku giti cyanjye na urabona rayina yakomeje igihe kirekire avuga ku kibazo cy'amatora hano muri kenya no mu kindi gihe cyose yagiye yamamaza yagiye atanga ikibazo avuga yuko hari ikibazo gikomeye cyane cy'ibintu bitagenda neza mu biro by'amatora hano muri kenya kandi ukurikije amapine public yagiye akorwa mbere y'uko aya matora aba yagiye igaragaza yuko rayina odinga ari imbere okay ntabwo bivuze ko amapine public wenda ari korekite ariko majorite yazo zose zagendaga zimwerekana nk'umuntu uri imbere avuga yuko mu bintu by'amatora so kuba yatsinzwe rero kandi hakaba hariho n'abakomishona ba ipc bagezemo kuri bane bishyuye ku ruhande bakavuga bati twebwe ibyavuye hariya ntabwo tubyemeye ahubwo byagenze gutya na gutya bakerekana yuko ushobora kuba habayeho irregularity zitandukanye ibyo biba byumva kuri njyewe afite impamvu ye yo kuba yabihakanye kandi kuba hariho inzira yo kujya mu rukiko no kujya kugerageza gusaba urukiko gutanga umuco ku byabaye nuba ari uburenganzira bwe kuko ni ibintu yakomeje guharanira kuva igihe cyose yagiye yitoza kugira ngo ayobore icyo gihugu ndakumva neza nawe uri ku ruhande rwo bavuga ko amatora ya kenya atagenze neza yabaye mu tunenge
iyo ni opiniyo yanjye mbere njyewe nkurikije observation yanjye iri personnel nkurikije ukuntu nagiye mbona ibiba kuko twari turi kuri televiziyo kandi twe tunumvishe ibyo bariya bakomishona bane bavuze ruba niba abantu bari bari muri tankare y'abantu bari bari kubara amajwi tusanze bakavuga bati atansiyo muri harimo ari gukorwa ibintu bitari byiza njye ndabumva kuko bari barimo ikindi kandi banda igihe bari bari kubara amajwi hariya hari hariho umuntu wari ushinzwe kampani ya Raila Odinga yahagurutse ajya kuri podium aravuga ati hari ibintu bitari byiza biriko birakorerwa aha ngaha ibintu biri kuri social media umuntu wese ari kubibona ntabwo ari ukuvuga ngo ndamenya ibintu biri bari kumamipira ndi nkurikije ukuntu yagiye mbona mbona rwose nanjye nabishyigikiye ibyo Raila yavuze okay niyo ari system opinion iri personnel ntabwo ari opinion ifite ubundi busunguzi politike bwari bwo bwose ni ivyumviro vyawe kandi ku ijwi rya amerika twemera ivyumviro vy'abatandukanye uko biba bimeze kose Uh, bosco weho nawe ivyo raila odinga amaze gutangaza mu kanya wavyakiriye gute
icyo nashikiriza kimwe ni uko ari ikintu cyiza mu byo rayira yashikirije cyo kimwe na ruto nawe nyine ejo mu byo yashikirije bose batanze mesaje yo gushyira igihugu cya kenya imbere y'izindi nyungu z'abantu aba na bariya yavuze ko abantu uko biri kose naho uko amatora yagenze ejo atabyemera avuga ko uyu kebukati atwara akanama kagerwa amatora ibyo yakoze ari nko gufata ntaga ibwirirwa shingiro rya kenya ariko yabwiye abantu ati mugume mutekanye tuzokoresha inzira zose duhabwa n'amategeko kugira ngo dushobore kugaruza ibyo twebwe tuvuga ko twanyazwe nabyakiriye neza rero iryo jambo kandi ndavuga ko n'abanyakenya uko ndabibona aho mperereye babyakiriye neza kuko biratandukanye n'ibindi twagiye tubona mu bindi bihe iyo batajya kubyakira neza ubu ndaza amabarabara y'inayirobi ntabwo ari karahita ariko kugeza ubu uko tubibona haratekanye
uribaza ko ari ukuba william ruto yari na visi perezida wa kenya iseni yaravuze umurwa utunganya amatora waravuze yuko yatsinze ayo matora hanyuma odinga nawe yarashigikiwe na uhuru kenyatta uwo murwa ukavuga ko amatora atayatsinze uwo murwa nyine bamwe bakivanamwo abandi bakagumamwo nawe hava yibaza ati leta ishobora kuba ifise ikiganza muri uriya murwi
ugiye kubiraba diane aba banyapolitike burya bashasha baguma bagaruka ah, mu- mu mu bihe bya kenya Eh, twibukanye ko muri bihumbi bibiri n'indwi igihe hadutse imihureka niyo matora yabaye n'imihureka baguma bafata ko referanse cyane bavuga ati ibyabaye muri bibiri n'indwi ntibyogaruka twibuke yuko uyu Raila Odinga yara- yari yiyamamaje aberewe vise eh, perezida na eh, na Ruto bari bari kumwe abo uno munsi bariko barahiganwa niho abari ko bi- ababatsinze eh, bagatangazwa yari eh, uyu uhuru hamwe eh, na eh, na na na, na, na kibaki ibice bizanye imvururu bituma haba ubwicanyi bwinshi rero uno munsi naho ugiye kuraba uhuru ashyigikiye raila odinga kandi bava mu bwoko butandukanye ubu bwoko bw'abakikuyu ugiye gukurikira neza muri iki gihugu cya kenya nibo bagiye batwara igihugu umwanya muremure kandi ugiye kuraba nibo haba hafise ubutunzi mu bijyanye n'urucuruzwa eka mu- mu- muri domene zose z'igihugu kandi ni nabo benshi muri iki gihugu cya kenya ubu rero ugiye kuraba biyamamaje nabo uyu rayira yari afise ikega ciwe madakaruwa ni umukikuyu uyu ruto nawe yiyamamaje afite ikegera ciwe eh, eh, w'umukikuyu bivuga ko abakikuyu nane hamwe batakariza uyu munsi rayira atsinze barafitemo uruhara wanashaka uyu mudamu madakaruwa bibonekana uravye imyaka rayira yari arimwo n'aho yari ageze bibonekana n'aho uhuru avuga ko yashyigikiye rayira eh, benshi bakunze kubona yuko ahubwo yari umukikuyu uyu mushiki wiwe mazakaruwa yobandanije atwara iki gihugu ubu naho rero kubona ruto yatwaye kandi muri mount kenya mu bakikuyu niwe bashyigikiye cyane naho nyine abakikuyu ntibahomba ku ruhande rw'abakikuyu rero nta ntambara n'imwe bashobora kubyura muri iki gihugu Mhm.
ku Ah, ruhande hanyuma, eh, rwabo kwa rayira naho Mhm. Bandanya uti ku ruhande rwabo kwa rayira naho hari eh, hari ikintu gikomeye gituma uno munsi atantureka nibaza ko gishobora kuboneka byoroshye muri za manda ziheru zagiye zirangira aho rayira yahamagaje abantu biwe bagahita baja mu ibarabara bakagenda kuri uhuru park bakagira amanama cagihe uheruka no kurahira yarahirwa eh, eh, n'uriya yatevye yomboka kugwa muri iki gihugu yaravuga rimwe abantu bakumva kabiri bagahita baja mu ibarabara ariko wibuka ikintu yakoze atahurijeko cane eh, n'abamu- n'abari bamuri inyuma hari ikintu yakoze kirya kintu yakoze cyitwa eh, shake hand akaja kwifatanya na uhuru byabonekanye ko opozisiyo igiye guterana eh, na muvansi noneho haca habaho ata opozisiyo ihari bariya abantu bari bashyigikiye rayira uno munsi nta muriro barijyanamwo cyane kuko barabonye hari n'abari kuvuga ati turicwa byarangira twishwe bakaba- baka- bakagenda bakaramukanya bobo bakibandaniza n'ubuzima bwabo Mm.
ni ikintu gikomeye rero kiboneka yuko uno munsi dufite icyize ko atafurika gishobora kuba Mhm. Um, Gisela urumvise ibyo Bosco avuze arerekanye icyo nokwita igicapo kitwereka yuko yaba Ruto yaba Raila Odinga bose bari bafise ingene baronka amajwi y'abakikuyu abakikuyu nibutse ko ari benshi muri ico gihugu ca Kenya Ruto ubundi ni umunandi ava mu bwoko butari bwinshi ngaho cane wibaza ko na wewe ah, kuba uyo munandi ari we Ruto yarashoboye kwiba kumwe n'umukikuyu byaba byaramukwegeye kuronka amajwi menshi ku bakikuyu yoba yaramwongerereje amahirwe menshi yo gutsindaga Gislain ndumva hariho dutakaje dutakaje ndega If you'd Dieudonné like to make a call, dutakaje please hang up and try Gislain again.
reka ntacyo If you tuje need ku help, hang buhinga up and bw- then dial tuje your ku mirongo ya operator.
telefone twakire abakunzi b'ijwi rya Amerika mu kurindira ko batugarukanira Gislain Rukundo Yves uratwumva
ndabumva n'amahoro Eh, uherereye hehe
I- aha muri kenya mu gisagara cya eldoret Mhm. Ego. Aha aho iwabo mu na gis- ruto aho iwabo perezida na Ruto.
mushasha
Wabwiye kuvuga ko ari mushasha ariko nivyo mu rwutunganya amategeko amatora wavuze ngira ngo mu kurindira nivyo tuba turafasha. Byifashe gute rero ngaho iwabo na Ruto? icuka kimeze gute Ah, muri kano kanya muri kano kanya tumeze neza turashima imana dukora ibintu bimeze neza hanyuma ah, mu- mfatiye ku byo nabonye mwari mwatangaje mwanditse mu by'ukuri amatora yarabaye kandi abahamagara kerere abaha umutekano ntangere hanyuma nk'uko twari tumaze iminsi turindiriranye igishyika ibiza kuyavamwo eh, ku munsi w'ejo byarabaye baratangaza hanyuma hashoboye gutangazwa uwo abantu benshi bari biteze kuko murabizi eh, turabashimira cyane abantu abanyamakuru buri gihe bagiye baraba hafi batangaza ibitandukanye ariko mu byo bagiye baratangaza n'uno munsi ibyanditswe biragaragaza yuko william ruto ari imbere eh, cyangwa yari ari imbere yatsinze amatora kubera ko amare- amarezilita murabizi mwebwe abanyamakuru nimwe mwayatanga cyane ikindi nacyo ni uko o, william ruto intsinzi yatangarijwe eh, yari yayikoreye eh, ufatiye ku kuntu yagiye ariyamamaza ufatiye ku kuntu abantu bamutoye uretse yuko n'abo mu bwoko bwa rayira ubwoko rayira asanzwe arimo abenshi bari bama- bari biciyemo imigwi ibiri hariho abari ku mu- bari bashyigikiye uruhande rwa rayira odinga n'abandi bari bashyigikiye ruto ibaze rero kuba hariho abantu bo mu bwoko bwa rayira bagiye gutora Ri- ruto kandi bakamutora ku bwinshi mu by'ukuri eh, bijya bintu rayira ariko aratangaza twese twumiwe tubibonye kandi ikintu kinatangaje ni uko rimwe na rimwe usanga abantu muri politike biragoye kwemera gushyiraho intara ishize ariko mu by'ukuri jewe ndabivuga nk'umuntu ari muri kino gihugu yayira yaratsinzwe muri aya matora ni uko gusa bigoye kwemera hanyuma ikindi nacyo
Mhm. usongora ive turi ko turakumva ive turi kumwe kumuyoza baje gutangaza neza isaha cumi na zibiri mbere zirenga iminota mikeya ariko ikintu gitangaje umuntu yoca yibaza mbega eh, rayira eh, n'uriya mugore eh, marita cyane rayira n'abandi n'akandi kagwi kiwe buba bari bari hehe kuko ni nabo oh, bashoboye gutuma amatora cyane gutangazwa kw'amajwi eh, k'umuntu yabaye perezida biseba cyane Ah, ni bimwe mu bintu abantu bose bakomeje kwibaza kugera na kano kanya mugabo ntiyemera ashyiraho intaha ikize eh, nk'abanyamakuru cyangwa abandi bantu baba bamushyikira ntibamubwire yemera ashyiraho intaha ikize kubera ko ari ugutsindwa yaratsinze urakoze uko agenda rukundo abibona kandi niko biri muri kino gihe urakoze rukundo ive wo- wavuze ko uri ahakomoka ah, william ruto ugira umunsi mwiza ngaho
murakoze cyane namwe ego ah, imbere ko ngarukana akabazo nari mbajije Gislain ni umuhinga bw'ivyuma barambariye ko Fabrice nawe arindiriye ko tumwakira Fabrice ikaze
Eh, murakoze cyane Ubu- nitwa imana fabrice nk'uko mubivuze Mhm.
Eh, mu by'ukuri tunejejwe n'iyo ntsinzi y'uwo muperezida watowe ariko nanone tukaba dufite ikibazo cy'uko hashobora kuba imvururu ndetse buriya nyuma yaho ntabwo bishobora gutera imvururu zikomeye nk'uko byabaye bibiri na karindwi tukaba twagira ngo mudusobanurire neza kuko abenshi dufite impungenge kuko bakwisanga bari mu rukiko nk'uko bushize byagenze murakoze urakoze cyane ugira umunsi mwiza ego yego namwe ego um, bahati baratubwiye ko atakiri ku murongo wa telefone ariko reka dusubire kwa bosco bosco wumvise akabazo ka fabrice ati ah, hari imvururu zishobora kuvyuka ku Niko.
bwawe
Eh, nk'uko nari mpejeje kubisigura mu kanya kahera eh, sinzi nobivuga mu gifaransa nti probabilite eh, y'imvururu ni nke cyane eh, ufatiye ko eh, nk'uko nabisiguye hari impande nyinshi zifise impamvu zikaba zikora imvururu eh, eh, uno munsi uravye nk'uko hari uwarahejeje kubivuga mu mu babaza ibibazo yavuze ko oh, hari uruhande rutari ruto rwo kwa rayira rwamuvuyeho ego nta wovuga ko ari benshi mugabo hari abantu bakorana politike nka ba mudavari n'abandi barahavuye baja kwifatanya ah, na ruto nayo cyo ni ikimenyetso cy'uko hari abantu benshi uno munsi batoba bakijya mu mvururu kuko mu nyuma bajya mu mvururu bagasanga uwo bari bashyigikiye bi- bakora imvururu yahindukiye yagiye kuramukanya n'uwo bagwana ni imaje ikomeye yabonetse muri kenya nicyo gituma nayo nyine yabahamagariye yuko bogira kenya imwe batakomeye ko kenya yononekara kubera umuntu umwe kuko wewe avuga yuko eh, ugomba kuzana imvururu ahubwo ari chebukati ikindi eh, tutokwibagira kwibutsa yavuze ko chebukati bo yamwise eh, mu cyongereza ko ari dictator ni ukuvuga umuntu atwaza igitugu hanyuma mu gihe eh, ruto we yamwise umu eho yavuze ko ari intwari hanyuma ah, ah, we wacu akavuga yuko ahubwo ah, ah, ah, intwari ari bajya bane eh, banse kwemera ibyo kebukati yatangaje urumva ikibazo aho kiri hasigaye yuko sentare n'aho atatomoye ko azoja muri sentare yavuze ko azokoresha ibishoboka byose arekurirwa n'amategeko hasigaye ko sentare ariyo ishobora kuzogira icishikirije kandi icishikirije ugerageje kuraba umuntu ashobora kwiteka reka sentare igoshikiriza iki Mm. hanyuma wowe ah, akabazo narimbajije narimbajije Gisela twamuze ku murongo wa telefone telefone we yacitse reka ndakakugarukanire ko Bosco urumva Raila Odinga ni umuruyo ni bashe muri Kenya Ruto akaba umunandi ari muri bake kandi ikibazo c'amoko kiracahari ubiravye mu mibereho ubiravye muri politike buke buke amajwi menshi wibaza ko nka Ruto yakesheje abo bakikuyo mu kwiyegereza uwo yari yaratoye ngo amubere vice president azomubera vice president mu gihe azotsinda amatora canke
niko yarabyifuje uhuru kenyatta ko amajwi taranfise yoyatesha ruto akayashyira ku ruhande eh, rwa rayira ariko yasanze william ruto nawe yakinye umupira hakiri kare yaramwitanze kuva amaze kubona kiriya kintu bari ko baratoza cyitwa bbi eh, na rayira burya niho ngendamuvano yavuye eh, bagomba ko haba perezida afise abavisi perezida babiri hakaba prongere minisitiri afise abavisi babiri bobo bakabona yuko aba banyapolitike bose bakomakomeye bazoheza bakaronka ibibanza by'imbere mugabo bakifuza ko o, o, rayira ariwe yoheza akabatwara rero ruto wewe nawe akavuga ati twavuganye yuko utwara imyaka cumi nanjye ngatwara cumi kuva amaze kubibona uwo mukenya uri kurakinwa yaciye yinjira muri mount kenya mu bakikuyu atangura kujya gusengera yagatanga amashikanwa mu masengero akabereka ko ari umwana wabo ko yakoranye ko akorana n'umuhungu wabo yagiye abafasha n'igihe muri manda iheruka ko urubanza rumaze gucibwa rwa sentare uhuru kenyatta byabonekana ko yarusha agiye kubiheba ariko amuha inguvu amuguma inyuma gushikaho uh, bafata iyi manda rero bariya bakikuyu bari baramaze kumenyera cyane ruto kandi muri kahise naho abakikuyu bari barigishijwe yuko rayira odinga abaromberwe no muri kahise ukaraba se wa rayira odinga yabonekana nk'umwansi w'abakikuyu na rayira bari basanzwe bamufise nk'umuntu ari umwansi wabo batigeze biyumvamo rero kuca uhuru agomba kudeturuna ayo majwi mu kanya gatoya katanganye n'imyaka ibiri ntibyari byoroshye yari yaramaze kumutangayo icyo kibazo cyahabaye Mhm. hanyuma none ari nka hamwe ah, ubutungane bwa kenya bwoshira ahashize bane bari mu murwi utunganya amatora muri ico gihugu bukavuga buti amatora yasubiyemwo ntiyagenze neza um, bakayasubiramwo ni ibintu bibiri william ruto agatsinda iki co kurukira kuri we co bica kuri kazoza ka politike ka raila odinga hama ica kabiri ni aho raila odinga ahubwo yoca aza agatsinda ico kurikira kuri politika ya william ruto co bica kuri wewe
mbere yuko nigira ikibazo bamuze umumenyeshamakuru eh, yavuze eh, eh, tugitangura ikiganiro yavuze ko o, ubundi ibwizwa shi- eh, eh, itegeko rigenga ibc rivuga ko ah, bategerezwa kubyemera amajorite ariko siko byanditse ntaho byanditse ahubwo eh, itegeko rivuga yuko uwutangaza n'uwo bita returning officer nawe ni eh, uyu chebukati ntibigera bavuga ati ibyo atangaza biba byagenze gutya biba byabanje kumvikanwa ko ariko gusa ah, mu ibwirwa shingiro biremeza ko komisiyo iyo ari yo yose kugira ngo ito- itange icegeranyo kandi ni logike normal abantu bose bashobora kumva kugira itange icegeranyo ni uko abagize iyo komisiyo boba babyumvikanye ko bose mu gihe batabyumvikanye ko bose naho n'iburiburi hobitora bikaboneka icyumviro gitsinze icyo ari cyo icyo ari cyo cyabuze hajya ahantu ubu rero sentare igiye kuzocya isoma amategeko nibasanga koko chebukati afise uburenganzira bwo gutangaza bakavuga ko ibyo yatangaje ari byo cyangwa bikaba ngombwa ko basubizamo ariko tubanze twibuke iyi bbi nayo yaraciye muri sentare urubanza rwaragiye muri sentare rutwawe na rayira odinga na uhuru kenyatta hanyuma ntibyakunze baratsinzwe umengo zibaye imanza zibiri bazoba bajyanyeyo n'uru nagwo amakenga ni menshi bumvise ibyemezo bariya bane batanze bavuze ko amajwi uteranije usanga ari ijana n'ibice ubusa kimwe ku ijana urumva birarenga ati logike matematike ntibyumvikana ati ubwo ibice ubusa bimwe bingana n'amajwi ashika ijana na mirongo ine nanga ibihumbi ijana na mirongo ine na bingahe ariko niyo woyafata ukayashyira kuri ragira naho nyine niyo ushobora kucatsinda nibyashyika rero sentare ikemera yuko koko ruto ariwe yatsinze nta kindi kizaba gisigaye ni uko arahira aca abandanya akora cya gikorwa asanzwe amazemo ibihe bitari bito cyo kuba umuopoza kandi ruto yaravuze yuko kubwiwe gutwara leta itagira opozisiyo ari risike ndende bivuga ko rero yaranene ko hari ibyo azoza amubaza azoza yumviriza ibyiyumviro bya opozisiyo kazoza karayira kazabara ko muri opozisiyo sinda nabona afatiye ku myaka afise ko azohava yongera kwiyamamaza ubugira gatandatu hanyuma igihe ruto nawe sentareyo birari gasanga kuko ntiyatsinze ikihari ni uko ruto n'ubu turabona yuko azosubira kwiyamamaza niyasubira kwiyamamaza icyo nk'uwo mugira ngo mpanure rayira yoca akora ni uko atokora nk'ibyo yakoze mu bihumbi bibiri na cumi n'indwi yo kwemera akagenda akiyamamaza atarinze gusaba ngo cebukati naca abanza gukugwa kuko ubuheruka niko byagenze agaheza agashyira inguvu cyane cyane ku bantu biwe ba kera kuko muri iyi myiyamamazo byabonekanye ko inguvu ziwe yazishize ku guhiga cyane abatahoze ari abanywanyi biwe bo muri mount kenya ariko yibagira za mombasa hariya za mu baruya mu bajaruwo muri za kisumu aho yari asanzwe ari iwe akibaza ati ni ngombwa n'ubundi bazaguma bantora ariko kibagira yuko hari abo bita vinana bari bamaze kumuva ko bakagenda batwaye abantu bisha bituma rero wasanga aho yatsinze rayira yatsinze uyu ruto wasanga yamutsinze nko kuri mirongo itanu n'indwi ku ijana mirongo itandatu na kabiri ariko ugasanga ruto aho yamutsinze yamutsinze kuri mirongo icyenda n'umunani ku ijana bica bituma amusunika cyane yoca aheza agakora ingufu rero agakora n'amazakaruwa kumbe agafata iriya mount kenya hanyuma nawe agasubira mu bantu biwe bakongera kumugarukako kandi bose ikintu boca bashyirako ingufu ni ukuraba abantu benshi batatoye bakamenya igituma batatoye bakabahamagarira kujya gutora nibo boca babisobanura kuko hateze gutora miliyoni zishika mirongo ibiri na zibiri na hatoye miliyoni cumi na zine zonyine
nshanda kugaruka ko bosco nshanda kugaruka ko unsigurire gato ivy'iyo position ruto avuga ko azogira kugira ngo yamize ijisho kuri we ariko imbere yo kugaruka kuri ako kabazo reka mbanze mfate ikibazo ca ferdinand ferdinand ikaze
mwakoze cyane uherereye ga ferdinand
yemerere yani kigali kigali akabazo canke intererano ku matora ya kenya ivyavuyemo n'ibiriko biravugwa harimwo ivya raila odinga yanse ko yatsinzwe
ye bwa mbere ye mbanje gukeza william ruto nyine ku ntsinzi nyine bwo yamaze nyine kumugeraho ye muri make nkanjye ku giti cyanjye ndabyishimiye cyane ntabwo navuga ngo ngo ngo byagenze gutya ngo ntabwo wenda ngo yatsinze ngo atarabikwiye kuko byavuye mu matora nyine ntabwo nahakana ibyo bintu byaba byaravuye mu matora ahubwo turamukeje ko william ruton yewe nari n'umuntu byibuze unasenga azanakurikiza n'ijambo ry'imana n'umuntu usenga azi n'ijambo ry'imana azakurikiza ntabwo azafata wenda ngo ibintu ngo akorere bamwe ngo oya njyewe ndumva azafasha abantu bose hamwe ikibazo nshaka kubaza none se ko baba bavuga ngo hari ibintu by'imyigaragambyo n'iki ubwo ikintu cyaba byabaye ni uko wenda amatora ngo ya- yibwe bya- byaba byaragenze bite ubwo nta nta matora muri makenda baba ko yaba yaribwe
urakoze reka duce tuguha ah, buswa kwishure gilbert nawe we utubwira aho uherereye ejo ubaza akabazo kawe kugira buswa atubwire ko twose werega jiribe
ndabaramukije cyane jiveni ndi i bujumbura mu burundi akabazo kawe canke intererano
ego ndafite akabazo nashaka kubaza uwo mutumire mbega ni gute abaperezida bo mu- a- abantu bo mu- abanya- abapolitike bo mu bu- bo- bo mu- bo muri afurika mbega imizamo yo kwanya ibyavuye mu matora kandi umugwi ujejwe gutegura amatora uba watanze avi yawo imizamo murabona izoshikana he afurika urakoze ugira umunsi mwiza gilbert ngaho i bujumbura Akaba- akabazo kagira kabiri mbega mutumire urabona neza ko nyuma y'uko Raila Odinga yanse ibyavuye mu matora hari ikibazo kizava kiba muri kenya cyane ruto arasubisha bimeze neza nuko murakoze ugira umunsi mwiza i bujumbura Ah, bosco ndaguha Yego, akanya na- ego bosco ndaguha akanya wishure kuri ferdinand na gilbert bose ubishure mu minota mike cane kuko bisa nk'ivyo twari twagarutse ko ariko bashobora kuba badufatiye ah, mu mvahe no mu njahe
ferdina avuga ati mbega none koko amatora yoba yaribwe Eh, byose nshobora kuvuga nti amatora yaribwe cyangwa ntiyibwe mugabo urabiye ku byabaye eh, mu nyubakwa ya iebc ugezwe amatora eh, ejo batangaza byabonekanye yuko hari ibyo kutizera Uwa- uwatsinzwe hari ibyo yofatira ko akavuga yuko amatora atagenze neza umaze kubona mu bajejwe amatora indwi bane muri bo bavuze bati ntidushobora kwemera ibiza gutangazwa kubera ko harimo agafungu bavuze ngo uh, opaqueness ako gafungu rero niko gashobora kuca gatuma hari uvuga ati jewe nibwe naho eh, ba- rwantangaje ko natsinzwe kiba gisigaye rero eh, gilbert yabajije ati ni kubera iki abanyafurika bama buri gihe bahakana ibyavuye mu matora kandi umugwi uba ugirwa amatora watangaje Eh, sinzi twavuga ko eh, afurika muri rusange ni ibihugu bikiri mu nzira bija muri demokarasi ntabwo twavuga ko ari ibihugu birashika muri demokarasi koko hambere dufatiye kuri kenya ho wonavuga ko hari ibimenyetso bya demokarasi biboneka bigaragara bise bishobora kuba bisumbije mbere ibindi bihugu byo mu karere aha rero o, nico gi- igituma bama buri gihe bahakana ibiba byavuye mu matora novuga ko hariho ca kibazo zuko ndi bukivuge mu kirundi ca separation de pouvoir aho usanga ubu- u- u- ubucamanza eh, bubwirizwa na executif n'ubutegetsi ugasanga eh, ibya gisirikare byivanga mu- mu- muri leta ugasanga byaracanganye kubera ko demokarasi tukiri mu nzira ya demokarasi ariko tufite icyizere ko bizotora bisobanuka ku buryo umugwi ugenzwa amatora uba wigenga koko ah, udatangaza ngo abantu bavuge ngo wabwirijwe na naka urakoze cane urakoze nibaza ko ferdinand hanyuma Mhm.
ego Mm. ferdinand na ah, na Ya- ya- yabajije aka eh, jire umva arakubita ikibazo rero arabaza ati ko hari kishobora kuzoba igihe rayira ah, ah, yo tsinda urubanza atsinze urubanza nta kindi kizoba nuko baziyamamaza hanyuma ah, bagasubiramo bagato- ba- ba- ba- kizoba ari nk'igihinyu niko tuzita mu kirundi kizoba ari igihinyu hazoca haboneka umwe uwatsinze muri abo eh, ariko probabilite ni nke ko amatora azosubirwamo ugiye kuraba Mhm. hanyuma rero ka kabazo nari ndakubwiye ko mbaye ndabika mu kurindira ko twakira abo duhejeje kwakira wari uvuze ati eh, ruto agatsinda birumvikana ko oding eh, raila odinga azoca abandanya akazi wakisa akazi amenyereye ko kuba muri opposition um, na ruto yaravyivugiye avuga ko ashaka kuzoshiraho leta izokwemera ko opposition yamiza ijisho ku bikorwa vya leta izokwemera ko opposition iguma iraba ikontrola iraba akantu kose leta iriko irakora iyo yoba ari demokarasi nshasha muri kenya iriko irajamwo canke vyari bihasanzwe urabona ko ruto agatsinda ivyo yemereye opposition izobish- azobishikana akemera ko bakorana nka bamwe nubwo batazoba bavuga rumwe
ubwa mbere ho nagomba ndabamenyesha yuko abakuru b'ibihugu bose batsinda muri ibi bihugu bya afurika muri rusange na cyane cyane muri aka karere kacu nta n'umwe eh, uretse bamwe ba- bake bavuga ko opozisiyo itanakenewe ku- kumvikana benshi baremera ko opozisiyo abakirijwe bazobumviriza nabo bagatanga ibyiyumviro ku bijyanye n'iterambere ry'igihugu baba batsinze kubera umukuru w'igihugu rero o, aha muri iki gihugu uti mbega ubona byari byari bihasanzwe zoba ari inge- ari ingendo nshasha canke byarahabaye imbere y'uko rayira odinga ah, hamwe mu konona uhuru kenyatta asanzwe gutwara igihugu uyu munsi twari tumenyereye kubona eh, iyo hari banashaka ni- nk'iyo aha muri iki gihugu ca kenya ibifungurwa nshobora kwita alimadobazi eh, n'ubugari eh, bw'ubududu ifu yaduze twama twabonye rayira odinga asohoka akavuga agasemerera mbere hari igihe ahamagarira abantu w'ibarabara igitoro cyaduze amavuta yaduze hari igiturire runaka cadutse mu- mu ka- eh, mu- mu- mu gisata runaka warabona ahamagara akifatanya n'abo mu mashyirahamwe eh, adaharanira ibyicaro bya politike akavuga ugasanga aratanga amakonferanse arabwiriza leta arakosora leta twarabibona byagiye guhagarara kuva habaye ibya shake hand rero twizere ko o, ruto nk'uko yabivuze kumbure yifuza ko yogira umuntu wo kuza aramukosora nk'uko yabivuze eh, akamenya ati ngaha ndakwiye guhindura aha naho ndakwiye kubigenza gute ariko bishobora kuba ari imvugo ya politike kuko ugiye kuraba ruto si umuntu akunda kuva ku izima niko tubivuga mu kirundi ni umuntu iyo yafashe ingingo eh, ntakunda kuyiva ko cyane mu bihe bya politike ntibaze rero yuko opozisiyo izohaza iramubwira ati ibi wakoze wari kubikora uku ngo ahave abyemera byihuse reka turore turaze hanyuma rero ruto aga- akemezwa burundu nka perezida wa gatanu wa kenya azoba afise um, ico twita majorite mu nama nshingamateka ya kenya ubwinshi mu nama nshingamateka ya kenya ni ukuvuga ko azoba anafise n'ukuboko gukomeye ko gushira imigambi itandukanye ya- yiwe ya- yagiye aravuga ivyubona wewe nk'aho muri kenya azoca yihindura yihutira gukora yihutira guhindura muri ya misi ijana abaperezida baja ku butegetsi bagakora ico bita ibiboneka mu misi ijana bashikiriza amakungu n'ababatoye ni ivyabona zo kwihutira
Eh, icya mbere nagomba kuvuga ni uko oh, ntibizoroha cyane burya ah, a- a- a- aronsa akazi katoroshe namba na gatoyi Eh, kuko nubwo uvuze yuko afite majorite eh, mu nama nshingamateka ashobora kuba ata majorite afise niyo oh, kuba ari ba- a- a- basumba ndakurikira neza ngo eh, ba- bitoranuke neza biboneke uzosanga umwe afise nka senkanteye undi afise senkanti porsa karanti nefu porsa ariko ni hafi na hafi cyane basa n'uko bangana nta tegeko wovuga ngo rizogenda ngo abo kwa Ruta bace baritora rirengane byoroshye cyangwa ngo abo kwa Raila bace baritora rirengane byoroshye afise igikorwa kitoroshe ikintu kinini kihanze kenya nibaza yuko azoherako azohera ku azohera ku kongera ukuntu kubona ideni bafise iki gihugu gifite ni ideni rirerire bafite imihanda myinshi bubatse ariko bayubaka mu buryo bw'amadeni yanakivuze cyane ko ategeka kuzogikorera ko kugira ngo eh, bave mu ideni hanyuma ikindi ashobora gukorera ko yavuze ko afite porogaramu yiwe y'amezi atatu umwaka umwe kugera ku myaka ibiri nibaza ko mu mezi atatu ari imbere icyo ategerezwa kwihutira ni ku kijyanye n'ubuzima bw'abanyagihugu bugenda buzimba buri mwanya ah, muri kino gihugu ibintu byinshi byo mu buzima bwa minsi yose hano byaraduze kandi yagiye yemera ko azokora ibishoboka kugira ngo ibiciro eh, byo eh, by'ibi- bya nkenerwa mu buzima bwa minsi yose ku banyagihugu eh, bishobore kugabanuka abanyagihugu boroherwe baravuga ngo ababikurikiranira hagufi ko ah, buriya kenyatta uhuru kenyatta agiye kuva ku butegetsi yari yegereye igihugu cy'u rwanda rwose bafitaniye imigenderanire myiza n'igihugu cy'u rwanda mu gihe ruto nawe yegereye uganda uretse ko ya- yigeze ngo no gukorayo urugendo ah, hanyuma uhuru akagaruka amubwira ko yagiyeyo bidakenewe atari yabisabiye uruhusha bije biha iyahe sura akarere kari mu bibazo bikomeye hari abasirikare bavugwa muri repubulika ya demokarasi ya kongo bava mu burundi kongo ikagiriza n'u rwanda yuko rubifisemo uruhara mu bya m23 n'ibindi bitandukanye urabona uru- uru- uru- ko william rutoni afata ubutegetsi bwa kenya azoshobora kurengera ivyo bibazo muri akarere k'ibiyaga bigari gasa nk'akigawe akarere ka afurika y'ubuseruko gasa nk'akigabuyemo imice ugeranije n'ibibazo bihanze ako karere
Eh, ko eh, eh, ruto afitanye imigenderanire ya hafi eh, na menshi cyubahiro umukuru w'igihugu cya uganda yoweri kaguta museveni biravugwa cyane kandi biri mu bintu ah, abanyakenya bagiye bamutinyira banamwagiriza ko eh, uyu musaza w'aha hakurya asanzwe eh, azoba aronse uburyo bwo guca asa n'utegeka kino gihugu eh, agatanga kukibwiriza uko abyumva ariko ugiye kuraba uko igihugu cya kenya gitunganijwe eh, sinibaza ko bizonashoboka uretse ko eh, n'uyu musaza nawe nyine ngira ngo iki kigo kirarengana atazotwara umwanya muremure ruto nawe uriya musaza ariwe atwara kijya gihugu kumbure sinzi muri kazoza ntibaza yuko mu karere ahubwo jewe mbona akarere eh, turimwo hari ikigwa kininiya aya matora ashobora kudusigira n'uburongozi bwa ruto hari ikigwa kininiya bishobora kudusigira murabona yuko umukuru w'igihugu ahari uyu munsi muri kenya yari yashyigikiye rayira odinga ariko birangiye atari we ashyizwe imbere nk'uwatsinze aya matora mu gihe byo uboneka ko koko yatsinzwe kumbure niyashinga urubanza bikabonekana ko yatsinzwe koko izoba ari irindi shusho tubonye mu karere aho uwushyigikiwe n'ubutegetsi buhari ashobora gutsindwa urakoze Ah, reka mfate nihuta Akagwi- ka- ka- ka- ka- ka- ki- kigenga k'amatora kaka- kakubakwa kagatangaza ko uwushyigikiwe n'umukuru w'igihugu yatsinzwe bizoba ari bishasha mu karere tutari tumenyereye Urakoze Eh, cyane.
izoba ari intambwe nini ya- muri- ya demokarasi ego reka mfate marcel marcel aho uherereye kandi ndaguhe imisogonda mike kugira ngo turonke umwanya wo gusezerana neza uhererega marcel
imerere ya hano i kigali mu rwanda nk'uko bisanzwe wihuta rero mhm.
yego ngewe ndashaka gushimira imana yahaye intsinzi william ruto kubera ko hari impamvu eshatu shingiraho zatumye atsinda ari nayo mpamvu bwana odinga adakwiriye kwibagana inkiko uretse ko kugana inkiko ko bifite ishingiro kuko kariyeri ye ya politiki irarangiye impamvu irangiye imyaka afite azo- azongera ko kwiyamamaza yageze muri za mirongo inani na- n'abanakira kuko twe twari tuzi yuko nanatorwa iyi manda atazayirangiza icyatumye rero ruto atsinda twebwe nk'uko tubibona urabona ikintu cy'amoko muri kenya kiracya- kiracyagenda cyane kiracyafite ijambo Eh, ntuza ni umujyaruba eh, perezida akaba umukikuyu ariko urebye hari undi muperezida bari kwirengagiza wayoboye igihugu arapu moya aho aturuka yari yarahagize nka- nka- nk'agahugu ke yarabaye nk'umwami ku buryo abaguverineri ndetse n'abadepite baho Urako- baturukagayo ariko urakoze Ruto marcel mhm.
ya- yajyanyeyo abantu be ku giti cye naho ararenga arahatsinda Urakoze, ajya kwa Guillaume Musa.
marita ararenga arahatsinda Urakoze, Ndetse no mu Marcel.
Bakikuyu Yego.
atsindayo ibyo byose ni ibintu byatumye urakoze arakoze marcel murumva ko yishimiye intsinzi ya ruto nuko rero ah, bosco ku bwayo akajambo kawe mu masogonda makenya kugira ngo dusezerane kuri ano matora icanyuma uwo bivuga ko ni icahe gato cane mu misogonda mike
ikintu novuga ni uko eh, twogira ikigwa mu karere tukagira intambwe muri aka karere k'ibi bihugu tukabona ko bishoboka ko habaho amatora afatiye kuri demokarasi adafatiye ku ijambo baba basanzwe bari ku butegetsi ariko tukareka umugwi w'amatora ukigenga Murakoze cane.
ukareka abanyagihugu bagatora Murakoze- bigenga urakoze Nuko cane.
nico kigwa mbona norangiza ko hanyuma mwakoze kudutumira wakoze wakoze cyane bosco ku bwayo tukibutsa ko uri muri burundi ukurikiranira hagufi politiki ya kenya uri ku murwa mukuru wa nairobi ejo nitwongera guhamagara uzotwitabe wakoze turashimiye kandi na bahati Murakoze cyane nzobira igice cyo gufata akazi ego turashimiye kandi na bahati jisilam ufise ko amatelefoni watadukundiye kugira ngo tubandanye tuyahagarare yatwemereye araza nawe ariko akurikirana iby'imigenderanire y'ibihugu n'ayandi makungu kuri kaminuza nkuru ya nairobi muri kenya yakoze n'umumenyeshamakuru wacu pierre claver niyo nkuru yadufashije kugura kino kiganiro atubwira icuka uko cifashe muri kenya turabibandanya mu makuru yacu ari imbere diodone cubahiro wakoze cyane twongeye guha ikaze nyuma yo kuva mu karuhuko k'akazi yakoze na enjeniyeri diane nahazwe niwe bateguriye yongera abashikiriza muri sanga y'uno munsi turasubira amakuru